iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki cumi n'umwe z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano i washington dc muri kumwe na oriyani itangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byacu twari tugiye kuri kurudaperi twumvise yuko desire uwamahoro ko yarengutse twamaze nk'amasaha nka arenga atatu turi ko turasambishwa uwo ni leo masengo ayoboye by'imfatakibanza radiyo bonesha fm avuga ku ifata ryawe na mugenzi we ku nkuru bari ko baragerageza gukora ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu abanyagihugu batashimishijwe n'insinzi ya donald trump babandanya kugira imyiyerekano mu bisagara bitandukanye vya amerika muri turkey ubutegetsi bubandanya gufata abantu bagirizwa ibikorwa by'iterabwoba inyuma ya kudeta yateshejwe muri ghana himirije amatora y'umukuru w'igihugu naho muri iki gihe ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi cyane ayo makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi n'ayavugwa muri afurika turayabashikiriza mu kanya mutugume hafi duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva i new york gushika california baraye basubiriye ku kwiragira amayira y'ibisagara bikomakomeye byo hano muri amerika ku munsi ugira gatatu mu myiyerekano y'umubabaro bafise kubera itorwa rya donald trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika agira mirongo ine na gatanu iyo myiyerekano yarayibaye mu gisagara cya portland kiri muri leta ya oregon mu gisagara cya chicago ni new york mu bindi bisagara biri hagati na hagati ya amerika navyo nyene vyararanzwemwo n'imyiyerekano ariko yo igizwe n'abantu bake bangana nko ku majanajana bagiye baraja hamwe mu tugwi inyuma yaho bamenye neza na neza ko trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu ijoro ry'ejo kuwa kane trump yanditse ku rubuga rwe rwa twitter abwira abari mu myerekano ati duhejeje kugira amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku mugaragaro kandi akagenda neza yamara abantu babihembegwa n'abakokejwe n'ibimenyeshamakuru bariko baragira imyerekano ati ni akarengane handi naho leta ya turki kuri uno munsi wa gatatu yafashe umuyobozi mukuru w'akanama kayobora ikinyamakuru cy'abatavuga rumwe na leta cyitwa daily jumhuriyet aho ni nyuma yaho bahagaritse abakozi icenda b'icyo kinyamakuru mu ndwi iheze icyo kinyamakuru jumhuriyet kimaze igihe kigwanya umugambwe w'ubutungane n'iterambere akp ari nawe perezida recep tayyip erdogan aturukamwo cyatangaje ko igipolisi cyahagaritse cyahagaritse uwitwa akina ataley ku kibuga cy'indege cy'i istanbul avuye mu budagi uno munsi atalier yahagaritswe ku kibuga cy'indege umwanya utari muto acashirwa mu muduga w'igipolisi atwagwa ku biro bikuru bijejwe umutekano ikinyamakuru jumuhuriyet kivuga kandi ko yahagaritswe ku matohoza y'ibikorwa by'iterabwoba igihugu cya turki kimaze guhagarika iby'agateganyo abategetsi n'abayobozi barenga ibihumbi ijana na cumi muri bo harimwo abasirikare abacamanza abigisha abamenyeshamakuru kumwe n'ifatwa ry'abandi ibihumbi mirongo itatu na batanu kuva habaye kudeta yateshejwe mu kwezi kw'indwi uyu mwaka leta itunga urutoki ku munyeturkiya fetula gulen aba muri leta zunze ubumwe za amerika kuba yari inyuma y'iyo kudeta abagonya perezida erdogan bamwagiriza kuba yitwaza iyo kudeta yateshejwe mu gucinyiza abatavuga rumwe nawe amakuru y'iragijwi ry'amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya igihugu cya ghana mu burengero bwa afurika cyiteguriye kujya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'inama nshingamateka muri uku kwezi kuza muri iki gihe igihugu cya ghana kirangwa n'idugwa ry'ibiciro ku bidandazwa amadeni menshi leta ifise kimwe n'ubukene bw'umuyagankuba igihugu kandi cimirije amatora abanyagihugu nka amertorgo maximus yigisha ibijyanye no gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu ishyirahamwe pop out avuga ati nta mafaranga ari mu gihugu amashyirahamwe agenda yugara abantu barabuze ubuzi amertogo akongera akavuga ati bama bashira imbere ibitigiri by'amashure n'amabarabara bamaze kubaka atari ko dukeneye ibirutaho umugwizatunga hilda harrison akora ibijyanye no kunonora imitsi y'abantu we yavugu- we yahavu- yahavuye murantunga yugaza ishyirahamwe ryiwe muri uyu mwaka kubera ibibazo by'ubutunzi ati ku itariki y'indwi mu kwezi kuza ngiye kuzotora ihinduka muri iki gihugu npp umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya ghana uvuga ko utazo- u- u- uzotunganya ibibazo biri mu butunzi bw'igihugu yamara umugambwe uri ku butegetsi the national democratic congress uvuga ko ibikorwa waranguye ari byinshi ugakoresha icivugo kivuga giti duteza imbere ubuzima bw'abantu muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter niho turi kuri voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu biyaga binini umuyobozi w'imfatakibanza wa radiyo bonesha fm n'umuhinga w'ivyuma w'iyo radiyo bafashwe n'iperereza kuri uyu wa gatanu imbere y'uko barekugwa bafashwe bariko bakora inkuru y'intwazangabo y'umupolisi yari yarengutse mu butungane ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza
Leon Masenga yoboye ivy'imfatakibanza radio Bonesha FM na Innocent Muryango asanzwe ari umuhinga w'ivyuma kuri iyo radio nyene bahagaritswe bari kuri pariki kukira sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura hari nk'igihe c'isaha zitanu z'agatondo aho bafatwa bari baroye gukora inkuru kw'irengutswa ry'intwazangabo mu gipolisi yitwa Desire Uwamahoro yahora atwara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko Leon Masenga aratwiganira uko bafashwe twari tugiye kuri kurudapere twumvise yuko desire uwamahoro ko yarengutse turavuga tuti iyi ni inkuru ikomeye havuzwe ko ibintu vyinshi abantu bakatanga inkuru zitandukanye twebwe turavuga tuti reka tuhishikire turondere iyo nkuru y'imvaho tukihashika rero turiko turabaza abantu bari bahari turagenda tugira tuduge abapolisi baratubwira bati ntimwinjira kuva mu gitondo batubwiye ko ata wundi muntu n'umwe bakira umukenyezi wa desire w'amahoro tuca turamubaza tuti ntitwari tuzi nuko ari umukenyezi wiwe ariko twabajije uwo mukenyezi ati mbega twobona umukenyezi wa desire w'amahoro ca turaba nabi hama ca tubwira ati mbega ngo genda mwandike ngo bijya mwanditse yuko ngo ari muri koma none ngo mbega je ndi muri koma ngo noshobora gutanga amakuru gute mu kanya mu kanya tuza tubona abwiye abapolisi tuca tubona abapolisi bashavuye utabona wo bashavuriye baraza baraduzunguruka bavuga bati ninde ngo ninde ngo ariko ararondera ngo uwo mufasoni wa desire w'amahoro tuti ni twebwe Eh, abapolisi mu kanya mu kanya baba baje badukubita komenote baturiza kamyonete batubwira turyame munsi y'intebe duca turaryama duca turagenda muri documentation bo nkuko ari babiri babajijwe ahanini ku migenderanire baba bafitaniye n'amaradiyo akorera hanze y'igihugu agizwe n'abamenyeshamakuru bahunze inyuma y'igerageza ryo guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu batubaza ko dufise uburenganzira bwo gukora turababwira yuko tudakora nk'iradiyo ariko dukora kuri site kandi n'urwego rw'igihugu rujejwe kumenyesha amakuru rubizi tu- baratubaza ibindi bibazo cane cane bijanye n'amaradiyo y'inzamba amaradiyo ya humura mbere ntibatubaza bemeza ngo wewe u- ni wewe utanga inkuru mu nzamba muri humura turababwira tuti twe nta- ntavyo ntavyo dutanga baratubaza yuko bagiye kubandanya batohoza ibi- niyo vyagaragara ibihano bizofatwa muzovyemera tuti tuzovyemera hama twamaze nk'amasaha nka arenga atatu turi ko turasambishwa barandika turasinya niho twaza tubona rero umukuru w'iperereza araza hama aratubaza nawe nyene ati mwe murakorana n'inzamba ni na humo tutoyatwe ntidukorana tugira twinjire mu kasho niho yaca avuga ngo ntacu bareke ngo bagende mugabo ngo ntibiheze ati tuzobandanya amatohoza umumenyesha makuru masenga avuga ko atarota acika intege agashimira urwego sense rucungera ingene imenyesha makuru bikora kutwigorora ugira biragaragara yuko akazi k'umumenyesha makuru muri bino bihe atari akazi koroshe cyane gose na cyane cyane nkuko babitwibwiriye atiriga hari amakuru muri mushobora kurondera n'ayandi mworeka kubera iki muyarondera gucika intege nibaza yuko ari ivyo dutegerezwa kugwanya nubwo ibihe atari vyiza cyane gose ari ibihe bitoroshe kubamenyesha makuru ariko nibaza nukuri ntivyoroshe ariko nukuhagarara natwe ugerega n'umwuga umwuga nushobora kuwuheba uko onye nubwo biba bigoye ico nashimba nuko ugwego sense nago nyene ruriko ruragira intambwe mu bijanye no gukingira abamenyesha makuru no kubafasha kugira ngo bashobore kuronka inkuru nukumenya yuko bategezwa gutanga inkuru bakamenya ingene bayitanga ivyo vyo kunyegeza inkuru nibo batuma bituma haba ibihuha ibihuha navyo nta na kimwe bifasha mu gihugu nta na kimwe bifasha abanyagihugu nta na kimwe bifasha igihugu ihagarikwa n'ifungwa rya Desire Uwamahoro haraheze indwi zibiri rinugwanugwa ariko rwaba urwego rw'iperereza canke igipolisi nta n'umwe yari bwemange ko yafashwe ico bikora yaciye asubizwa mu mabanga yiwe inyuma y'iminsi idashika indwi Desire Uwamahoro yafashwe ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icumi uyu mwaka yagizwa gukorana n'umugwi w'abasuma b'abatekamutwe mu kwiba umugwiza atunga aturuka mu gihugu ca Siriya bivugwa ko bamuhenze ko bafise inzahabu zituruka mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigapakirirwa i Bujumbura amakuru ava mu gipolisi avuga ko uwo mugwiza atunga yari yahaye Desire Uwamahoro n'abo bakorana imiliyoni zirenga ijana na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika ayo makuru nyene yemeza ko iyo ntwazangabo mu gipolisi yajanywe gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ibubanza mu burengero bw'u Burundi ahejeje kumvirizwa n'umushikirizamanza ku mugoroba kuri uyu wa gatanu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje buri kaneza tukubitire mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru y'u rwanda yunguruje urubanza rwa habyarimana jean aburanamwo n'ubutungane ku byaha bya jenoside uyu yahoze ari perezida w'umugambwe wa mrnd mu cyahoze ari perefegitura y'igisagara cya kigali yasabye umucamanza gutesha agaciro bimwe mu byashikirijwe na bamwe mu bamwagiriza ibyaha ariko bataraboneka muri sentare ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagiriye ubusa i kigali mu rwanda bwari ubugira gatatu urukiko rutumijeho umutangabuhamya w'ubushinjacyaha uzwi ku izina rya Vincent Barushimana bakunze kwita gasongo kuza gushinja Habyarimana Jean ibyaha bya jenoside uyu bigaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ko yashinje Habyarimana ibyaha bya jenoside akekwaho ko yakoreye ku muhimu ubwo yari perezida w'ishyaka MRND mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali icyakora bigaragara ko impande zombi ziburana zisa n'izahize gasongo zikamubura gusa zikemeranya ko akora ibyo gusukura amapine y'imodoka i nyabugogo mu mujyi wa kigali uwo bitiranije nawe yageze mu rukiko atsemba ko nta na hamwe azi habyarimana jean Vincent Nsengiyumva uvuka mu murenge wa Jari nawe avuga ko akora ibyo gutunganya amapine y'imodoka mu mujyi wa Kigali kandi ko ari akazi amazemo imyaka isaga makumyabiri Mbarushimana bahemba gasongo umuryango Habyarimana nawe ubwe bemeza ko mbere ya jenoside yotsaga inyama ku muhima akorera Edouard Mberabahizi yagombye kuba ashinja Habyarimana imbona nkubone mu rukiko we n'undi witwa Nyirimpondo urukiko ruvuga ko arwariye mu bitaro bya gisirikare Kanombe ku buryo bitashoboka ko aza mu rukiko Nsengiyumva yemeye ko Nyirimpondo urwariye Kanombe ari ukuriye koperative yabo mu mapine ariko akomeza gushimangira ko ntaho hazimba rushimana Alias Gasongo ibyo Nsengiyumva yabwiye urukiko ariko Habyarimana siko abibona uregwa yabwiye umucamanza ko hariho icyo yise guhishirana kuko n'uwamutanzeho ubuhamya akora mu mapine bityo ko nta kuntu Nsengiyumva yaba atamuzi uretse ko banze ko yaza gusubiramo ibyo yamushinje yasabye urukiko ko kuva umutangabuhamya wagombye kumushinja abuze ubuhamya bwe bwateshwa agaciro kuko butera ugushidikanya ku kumenya ukuri kwabwo ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko ubuhamya bwamushyikirije bushinja habyarimana busobanutse kandi ko bugifite agaciro kabwo ubushinjacyaha bwavuze ko kuburegwa ashimangira ko ubuhamya bwuje ugushidikanya ari uburyo yahisemo bwo kwiregura buhunga bwavuze ko nta bundi buhamya urukiko rufite kuri abo batangabuhamya busaba umucamanza kuzabushingira haca urubanza uregwa ariko yakomeje kugaragaza igisa n'impungenge zikomeye kuri uyu mutangabuhamya gasongo ukomeje kubura arakeka ko ubushinjacyaha bwacuze ubu buhamya bugamije kumuzirikaho ibyaha kuko bigaragara ko bwabajije uyu mutangabuhamya ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na kane uregwa amaze imyaka ikabakaba makumyabiri afunzwe binyuranije n'amategeko arabifata nk'aho mbere yaho bwari bugishakisha ibyo bumushinja bwarabibuze ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ubuhamya bushinja uregwa atari ubuhimbano kuko no mu batangabuhamya bamushinjura hari bimwe bagiye bahurizaho n'ibyo abamushinja bwikomye bamwe mu batangabuhamya bashinjura ko barangwa n'amarangamutima afatiye ku bucuti ku buryo babaye bazi ukuri ku kiburanwa batapfa kukigaragaza ingingo iri mu maboko y'umucamanza kuzayisuzuma ubushinjacyaha burega habyarimana ko yagize uruhare mu gutoza interahamwe gisirikare no kuzitegura kuzakora jenoside urukiko rwabajije niba koko baratojwe gisirikare banabwirwa ko bazakora jenoside ubushinjacyaha bwasubije ko interahamwe zabwirwaga ko zizahangana n'umwanzi w'imbere mu gihugu kandi ko mu magambo yabwo umwanzi w'icyo gihe yari umututsi hari igice cy'imbwirwaruhame gishinja habyarimana ko yayivugiye i nyamirambo kirimo amagambo ko kugira ngo abahutu barya umureti bagombaga kubanza kumena amagi urukiko rwabajije ubushinjacyaha aho bushingira busobanura ko yavugaga ko byari kubanza kurimbura abatutsi ngo abahutu bagumane ubutegetsi bwavuze ko yari imvugo yuje amarenga bwayigereranije n'indirimbo z'umuhanzi wabaye icyamamare bikindi aho yagiraga ati mbwira bumva ibi bisobanuro ariko urukiko ruvuga ko bisa n'ibyatanzwe n'umunyamakuru wanditse inkuru y'icyo gihe kuruta uko byakwitirirwa nyiri ukuvuga ijambo cyane ko ubushinjacyaha butarigaragaza uko ryakabaye ngo ribashe gukuraho urujijo habyarimana yemereye urukiko ko igihe yari perezida wa emerenide muri perefegitura y'umujyi wa kigali yari umuntu ukomeye inzego z'umutekano zashoboraga kumwumvira ku buryo yahishiwe mu rugo abatutsi gusa ngo yaje gukomwa mu nkokora n'icyo yise ubukana bw'intambara ahitamo guhungana bava mu mujyi wa kigali ubushinjacyaha burega habyarimana jean ibyaha bitatu kugenzura no kuyobora ibikorwa bya jenoside mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali kure mu mutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura jenoside n'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati ya mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane ibi byaha ibyaha byose arabihakana akavuga ko yafunzwe imyaka makumyabiri mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo yemejwe n'umucamanza wa mbere ariko yongeraho ko habyarimana yari akurikiranyweho ibyaha by'ubugome iburanisha rizakomeza ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amakuru y'iradiyo rya amerika arabandanya muri kumwe na oriyani itanga ishaka abarundi baba mu bihugu bitandukanye by'iburaya kuri uno wa gatanu bazindutse gukora imyiyerekano imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iri irahe mu gihugu cya hollande aho basaba ubutungane ku byaha bita iby'agahomerabunwa bikorwa mu burundi umushinga nahe libera ntakibashira kandi murantunga yigisha muri kaminuza mu bubirigi ari mu bakoze urwo rugendo mu buhorande mu kiganiro yahaye mugenzi wacu diane nininahazwe yatanguye amubwira ko mu byabazindukanye hari no gusaba amakungu kudakura amaso ku burundi igikuru twagomba gusaba amakungu na cyane cyane cpi ni uko batokwibagira uburundi n'abarundi bishwe ariko bariyicwa abarundi banyurujwe tutazi iyo bari abarundi bakoreye ibyaha bidashoboka ibya mbi ku bigeme cyangwa ku bakenyezi ayo mabi yose yakozwe y'uko ubutungane mpuzamakungu buserukirwa na cpi bwokora kuko mu burundi atabutungane buriho ko bwananiwe kandi ko atamizero ko ejo ubutegetsi buriho bushobora gufata abakoze ayo mabi twari gushimira n'amakungu ingene yitaho uburundi ingene afasha uburundi muri izi ngorane turimwo abo bose bafashije mu gufata ibihano kugira bagondoze ubutegetsi bw'ubujumbura kugira bushobore kuja mu biganiro ego mbega mwangana gute abazindukiye ngaho onye hakorera uh, sentare mpanavyaha muzamakunguraye twari benshi cane gose bavuye mu mihingo yose aburaya hariyo bavuye muri za suwede mu bufaransa mu bwongereza mu bubirigi abo muri oranje twashika hafi amajana atatu hari ico mwiteze kizova muri iyo myiyerekano na rijya uburundi ruri mu birego vyanyu butakiri muri iyo sentare mpanavyaha yirayo neza cane rwose kuko hariho intumwa zagiye kubonana n'abakozi muri cpi nka metre menge twari kumwe batanze ivyegeranyo byose bishoboka banze kamo kugira murundi wese afise ibirego kuri bo bishikiriza bariko barakurikirana ico kibazo ca CPI turizeye rero yuko uyo mubonano uzoshika ku kintu turizeye yuko izo enquête préliminaire zatanguye zobandanya no kwibuka yuko abakoze amabi arengeye bazokurikiranwa kuko murabizi neza amategeko y'uko avuga y'uko uburundi naho bwasabye kuvamwo iyo ngingo izoja mu ngiro mu mwaka umwanya bakwiye rero y'uko ubutungane buzokora ibyo bishobora byose kugira ababisha abo bose bakoze ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu bahanwa Professor Liberani bashira kandi ni imyerekano mukoze mu gihe no ku yindi mice y'isi nko ngahi Washington DC hari itegekanije kuri no gatanu ku mugoroba vyifashe gute mu Burundi muri uno mwanya nta kirahinduka kuva kwezi kwa gatanu ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hatunganywa imyerekano ishusha nk'iyo mwazindukiye mwirahe nta kintu na kimwe cyahindutse mu Burundi icyahindutse conyene ni uko abicwa abanyuruzwa abatotezwa tutakibamenya kubera ata mafoto agifatwa murazi neza yuko ubutegetsi bw'ibujumbura butera imikwabu bukaka abanyagihugu amatelefone amabi yose aba aba mu kinyegero nayo ubu bwicanyi itotezwa guhagarika abantu kubanyuruza birabandanya mbere kumva yuko diregiteri ajoye wa radiyo bonesha aje gufatwa havuye arekugwa n'abamurekuye hariho benshi barekuwe mu nyuma agasura bagafatwa ya ngendo mbi bwa bubisha kwica abantu guhagarika abantu kubanyuruza birabandanya nta kintu na kimwe cyahindutse ni nacyo gituma tuzobandanya imyirekano nacyo gituma tuzokora ibyo dushoboye kose kugira twame hafi y'abarundi bariko baratotezwa bariko baragirwa nabi professeur libera ntibashira kandi murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane rwose namwe kubona mwatera akamo
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda bwifatanyije na access bank banki yigenga mu rwanda batanguye isekeza ryo gusobanurira abagore ibijyanye na kanseri y'ibere ndetse no gupima ababishaka ku buntu ni igikorwa cyitabiriwe n'abagore batari bake baturutse mu gisagara cya kigali ndetse no mu karere ko hafi yaho inkuru ya asumta kaboyi Dr Winkindi Francois ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara ya kanseri muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda avuga ko kanseri y'ibere iza mu za mbere zihitana umubare munini w'abagore uyu muganga avuga ko iyi kanseri abayirwaye akenshi bahitana batarigeze bamenya ko bayifite ku buryo abenshi baza kwa muganga igihe cyararenze ndetse no kubavura ngo bakire bikaba biba bitagishobotse Dr Winkindi Francois ukuriye agashami gashinzwe kuvura indwara ya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura ibyo abagore bagomba kumenya kugira ngo birinde iyi ndwara ibimenyetso bya kanseri y'ibere akenshi tuba tuvuga ko wenda kubona akabyimba cyangwa ikibyimba cyaje mu ibere kidasanzwe kirimo bwa mbere icyo ni ikintu ushobora kwangura kumenya ko ushobora kuba ikibazo cya kanseri y'ibere akenshi kandi kikaza ku ibere rimwe ni gake cyane ko kanseri ishobora gutangirira ku mabere yombi ushobora kubona kanseri ushobora kubona ibere ryawe riri kuvamo ibintu by'ibizi bisa nabi akenshi bivanze n'amaraso uri umudamu utonsa umudamu ukuze icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kuba kikwereka ko ushobora kuba ari kanseri y'ibere cyo gukorana ibere ryabyimbye akenshi tubakangura ba abadamu yuko twajya twikorera na self examination self breast examination mu gihe ubyusa ugiye muri dushe ukareba muri ya miroir muri dushe yawe cyangwa se wenda ukareba n'umufasha wawe buriya nabyo ni byiza yuko twabashyiramo bakakurebera abaganga bavuga ko iyi ndwara rimwe na rimwe abayirwaye biterwa n'uruhererekane rw'imiryango ariko nanone bakemeza ko abagore banywa inzoga nyinshi abafite umubyibuho ukabije abadakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abatonsi igihe kirekire baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere iki gikorwa cyabereye mu mujyi wa kigali cyitabiriwe n'abagore baturutse imihanda yose benshi bemeza ko bari bafite impamvu zo gukeka kuba bafite iyi ndwara ya kanseri bitewe na bimwe mu bimenyetso bagiye bibonaho mfite igisebe ku ibere nyuma ya mezi atatu kandi narivuje pe niyo mpamvu nanjye nacyitabiriye kugira ngo menye ukuntu mpagaze iyo kanseri nimara kuyimenya ndamenya ukuntu nivuza acyitabiriye kugira ngo twipimishe nyine ibintu by'amabere uko nyine indwara y'amabere nako ya kanseri y'amabere yabaye nyinshi cyane mu badamu niyo mpamvu rero iyo wumvise ikintu nk'icyo uritabira kugira ngo nawe bakurebere hakiri kare ntabwo ari ubwa mbere nigeze kugikoresha muri demirikenzi ariko batubwira ko duhora tujye duhora twipimisha niyo mpamvu rero n'ubu numvise kino gikorwa ndavuga nti reka nanjye nongere bandebere muganga w'inkindi francois avuga ko indwara ya kanseri y'ibere ziri mu kanseri zihitana benshi mu bagore bo mu rwanda gusa akemeza ko imibare babona kwa muganga atariyo yonyine y'abarwayi b'iyi ndwara tujyanije abantu baza ku bitaro eh, buri mwaka tubona nk'abadamu bagera kuri magana atandatu ba- barwaye iri- iriya kanseri y'ibere ariko si ukuvuga ko aribo bonyine baboneka mu rwanda barwaye kanseri y'ibere turabona yuko ubukangurambaga bugikeneye kugira ngo abantu bose baze kwisuzumisha hakiri kare tubashe kubabona aho kugira ngo bapfire mu giturage cyangwa babanze kujya kwisuzumisha ku bavuzi ba gakondo babanze kujya kwiyukisha mu bintu bitari byo bihutire kuza kwa muganga urumva rero ano makuru turi gutanga bizatuma tubona abantu benshi tubasuzume hakiri kare babashe kugera gute kuvurwa bakire ibikoresho byose byifashishijwe muri iki gikorwa cyo gupima kanseri ubujyanama bukomeje gukorwa byatanzwe na banki yigenga access bank iyi banki isanzwe ifite ishami ryo kwita ku bagore by'umwihariko babaha inguzanyo ubuyobozi bwa banki bukemeza ko gufasha abagore neza basanze bigomba guhera no mu buzima bwabo ari nayo mpamvu batangiye ubukangurambaga bwo kwigisha abagore uko bamenya kanseri y'ibere asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi tubabwiye ko abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva i new york gushika i california baraye basubiriye ku- gukwiragira amayira y'ibisagara bikomakomeye muri amerika ku munsi ugira gatatu mu myerekano y'umubabaro bafise kubera itorwa rya donald trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa amerika uh, agira mirongo ine na gatanu mu ijoro ry'ejo ku wa kane trump yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter abwira abari mu myerekano ati duhejeje kugira amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku mugaragaro kandi akagenda neza yamara abantu babihembegwa n'abakokejwe n'ibimenyeshamakuru bariko baragira imyiyerekano atako n'akarenganyo twabwiye kandi ko leta ya turki kuri uno munsi wa gatatu yafashe umuyobozi mukuru w'ikina- w'akanama kayobora ikinyamakuru cy'abatavuga rumwe na leta cyitwa daily jumhuriyet aho n'inyuma yaho bahagaritse abakozi b'icyo kinyamakuru bagera ku icenda mu ndwi iheze icyo kinyamakuru jumhuriyet kimaze igihe kigwanya umugambwe w'ubutungane n'iterambere akp ari nawo perezida recep tayyip erdogan aturukamwo cyatangaje ko igipolisi cyahagaritse uwitwa akin atalaye ku kibuga cy'indege cy'i istanbul avuye mu budagi abagwanya perezida wa turki erdogan bamwagiriza kuba yitwaza iyo kudeta yateshejwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gucinyiza no gutoteza abatavuga rumwe nawe ataliye yahagaritswe ku kibuga cy'indege umwanya utari muto aca arashyirwa mu miduga y'igipolisi atwagwa ku biro bijejwe umutekano icyo kinyamakuru jumhuriyet kivuga ko yahagaritswe ku matohoza y'ibikorwa by'iterabwoba igihugu cya turki kimaze guhagarika iby'agateganyo abategetsi n'abayobozi barenga ibihumbi ijana na cumi ku bikorwa by'iterabwoba aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye baduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma
This program has come to you from the Voice of America, Washington.